Ini radio Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki cumi na zitatu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederic nkundikije imbere y'uko tubashikiriza ikiganiro muri sanga mu mugenzi wacu eugenie mukankusi agiye kubashikiriza amwe mu makuru avugwa mu burundi muri iki gihe eugenie urakoze frederic mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi abarundi bahimbaje imyaka mirongo itanu n'itanu ishize rudoviko rwagasore waharaniye ukwikukira k'uburundi agandaguwe mu gisagara cya bujumbura ibirori byarongowe n'umukuru w'igihugu pierre nkurunziza byatangiwe na misa yabereye kuri katedrali regina mundi y'abagatolika umwepiskopi wa diyoseze nkuru ya bujumbura yibukije ko kuza kwibuka rwagasore ari ikimenyetso cy'uko ibyabaye kugira ngo agandagurwe bitakongera kuba yasomwe misa rero yasomwe n'umwepiskopi mukuru evariste ngoyagoye ko ati kugira ngo kugirira ikigongwe abandi na cyane cyane kuba baragiriye kuba bagiriye nabi nibyo byaranze nibyo byaranze iyo misa yo kuri itariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa cumi inyigisho rero yabajije mu nyigisho yabajije abepiskopi abanyapolitiki bari mu misa icyo bazakora ku baba barabagiriye nabi yibukije ko igihe yezu kirisitu yarimo kubambwa ku musaraba yasabye yasabiye imbabazi abamukubaguraga umwepiskopi evariste ngo yagoye yasabye abanyepolitiki bo mu burundi kwigana ako karorero urwo rugero rwa yezu kirisitu ibyo birori rero byasojwe hashyirwa ingore y'amashirwe ni indabyo ku ntamenwa y'umuganwa rudoviko rwa gasore naho mu gihugu hagati ibyo birori byabereye ku mirwa mikuru y'amakomine nk'uko byatangajwe n'umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ni inkuru yo dukesha umunyamakuru wacu w'ijwi ry'amerika i bujumbura evariste nzikobanyanka turaza kuyigarukaho mu kanya tuve mu gisagara cya bujumbura tujye mu ntara ya kayanza bagendanye n'abashoboye kumenya umuganwa rudoviko rwa gasore aho yabaga bafite uko bamwibuka kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze jean bosco mbere na mbere wabanza kutubwira aho ibirori byabereye
ego ibirori byabereye ahitwa ku mutumba wa gisara ni muri komine ya muhanga aha rero ni ibirori byahabereye ku rwego rw'ikomine ntabwo ari ku rwego rw'intara muri icyo kibanza rero batakizi ni ikibanza gisanzwe kirimo inzu umuganwa rudoviko rwa gasore yahoze abamwo icyo gihe yahaba arongoye intara y'ubutanyerera ikaba ari intara yo ku ntwaro ya cyami icyo gihe yari igizwe n'ibice bya gitega n'utundi duce two mu ntara ya murambya n'utundi duce two muri intara nyine ya kayanza muri icyo kibanza rero hari abatama bariko bahumuye bashoboye kugendana bamwe bagendanye na rwagasore abandi nabo bamubonye bamaze guca ubwenge abo rero batubwiye ko rwagasore yari umuntu yabatwaye neza yari umuntu uko bavuze yakunda kwiyegereza abantu atakumirana agakunda cyane cyane abantu bato bato abakene abatunzi bose akaba yarabafitiye imigambi idasanzwe kuko babitubwiye icyo bamwibukiye ko ahanini ni uko rwagasore yigisha urukundo akigiza kure cyane ibintu bijyanye n'amacakubiri ndetse akaba yarafite cyane imigambi yo guteza imbere igihugu nk'uko abanyagihugu babitubwiye
abayobozi se tuvuge nk'abayobozi ba komine bo bafite imigambi ki hari icyo bavuze
ego ibirori muri icyo kibanza byari bihagarariwe na musitanteri wa komine muhanga akaba yari kumwe n'abandi basanzwe bafashanya kurongora ikomine n'abasanzwe baserukira imigambi yemewe n'amategeko muri iyo komine n'abandi bose bakora ubundi buzi musitani yatubwiye yuko icyo kibanza bagifitiye imigambi imigambi bagifitiye ari uko cyoba ikibanza cy'iratiro cyo kwamamazwa ndetse kikazohora gihurumbirwa n'abantu batari bake kuko umuganwa rudoviko rwa gasore yabaye umwanya munini akaba yahashyitse ariho akiva kwiga amashuri yiwe ndetse akaba ari naho yahereye ibikorwa bye bya mbere bya politiki urakoze cyane jean bosco ndarurinze iyi nkuru nayo ubwo uraza kwitugezaho ku buryo burambuye mu kanya
barakoze bagenzi bacu bahejeje kudushikiriza amwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe ubu naho ni umwanya w'ikiganiro muri sanga ejo ku munsi wa gatatu itariki cumi na zibiri y'ukwezi kwa cumi n'amashinga amateka y'uburundi yaremeje integuro y'iteko rikuru Burundi mu masezerano y'iroma ashinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi haheze amasaha makeyi inama nkenguzamateka y'uburundi nayo nyene yaciye yemeza iyo nteguro y'amategeko ikora uburundi muri iyo sentare mu gufata iyo ngingo leta y'uburundi yaratanze insiguro y'imvo zatumye iva muri iyo sentare leta y'uburundi ivuga ko iyo sentare ataco yafashije uburundi kandi kwitashoboye gukurikirana abantu bose batumye mu burundi haba akajagari ivuga ko ahubwo iyo sentare yaciye itega amatwi ibinyoma vyakwiragijwe n'abatavuga rumwe nayo reka twumvirize umukuru uh, w'inama nshingamateka y'uburundi pascal nyabenda mu kiganiro yahaye iradiyo ijwi y'amerika ubwa mbere hoho ni integuro y'itegeko rungitswe nk'uko izindi nteguro z'amategeko zirungitswa na leta zikarungikwa mu nama nshingamateka hanyuma rero kubera ko yari integuro y'itegeko ihambaye twahejeje turayihanahana ko ibyiyumviro turayiharira ko mu nyuma rero baza kuba abashingamateka baraheza barayitora bayitoye abashinga amateka bari ijana na cumi ijana na cumi twari dukeneye gusa mirongo irindwi na batatu bayemeza bibiri bya gatatu ariko yaciye yemezwa n'abashinga amateka mirongo icyenda na bane babiri nibo bayihakanye hama cumi na bane ntaco bayivuze ko tuba rero turemeje yuko leta y'u Burundi yokura akarenge muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha igituma twabyemeje ufatiye ku byiyumvira abashingamateka bakiriwe ni uko uko iri kirakora uno munsi biboneka ko ititayeho koko ikibazo cy'uburundi ahubwo abari guhanwa ari bo bariko barasazigwa indava ari bo birirwa barakirwa n'uwurongoye iyo sentare abarundi rero bari ngaha mu burundi bazi ibyabaye bikabababaza cyane abo dusanzwe duserukira kubona abatumye igihugu kijya mu ngorane ari bo bariko barakirwa nk'intore nk'intungane
uyu munsi rero twatumiye abashingantahe babiri b'inararibonye mu vyerekeye imigenderanire n'amakungu turi kumwe na ambasaderi gamariel ndaruzaniye yigeze kuba n'umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi turi kumwe kandi na ambasaderi Edouard Bizimana ambasaderi aserukira igihugu cy'u Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Burusiya mwaramutse neza bashingantahe turi kumwe mwiriwe kandi bivuye naho muri muri kigihe
yego mwiriwe cyane yego yagize imana mwiriwe neza
mwaramutse neza nkundikize ndi ambasaderi gamariyeri ndaruzaniye mwaramutse neza ambasaderi murakomeye ni amahoro Ego murumvi muheje kumviriza imvo zatumye leta y'u Burundi ishikiriza inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka integuro y'itegeko yo kuri Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha nashaka ndabaze dutangure kuri mwebwe ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye izo mvo mwazumvise gute
murakoze jewe maze iminsi itari mike ntakorera mu by'uburundi mwavuze izo nakoze i burundi ariko hashize imyaka mirongo ibiri ntari burundi narakoreye muri onu ubu rero nkaba ndi muri reterete izi mvo rero ngira ndabishimisaho cyane rwose kuko ibishasha ndabyumva nk'abandi ariko ngira leta yubishize imvo zayo zo kubitegera icyo mbona mfise ko amakenga nicyo uburundi bwokunguka mu kuva muri iyo sentare niho mbona hari ikibazo kigoye naho nyine leta ikaba ishinzwe kubwira abarundi inyungu dukuyemwo cyangwa inkurikizi zokurikira igihe twova muri iyo sentare kandi niko byagenze hanyuma nk'uko maze ndabyumva tukava no muri mu nama nkuru ya onu yerekeye iteka rya zina muntu nibaza rero uburundi bukuyemo iki uburundi buzoja hehe muri ico kiringo igihe buvayo burundu bukava no muri iyo nama nshinga muri iyo nama nkuru y'abafateka zina muntu ya onu n'ahandi mvozo sinoshobora kuzivuga kuko simfise expose mutishu bagize muri assemble ariko mbona ko inkurikizi kumbure zishobora kugora uburundi nk'uburundi aho niho mbona ntushobora kuvugana hano igihe ambasaderi w'imosuku yatubwira imvo uko ziri ariko cyane cyane igihambaye niyo tuzi ego ambasaderi gamariyera mu gihe koko iyo sentare yoba yumviriza uruhande rumwe eka yashimikiye ku makuru ahabwa n'abatavuga rumwe na leta leta yoba ivuga busema
sindabizi neza ko sentare iramara kumviriza abantu i burundi nibaza nko aho twari tugeze umenga kuko ndabizi habaye itohoza ry'ibyabaye kuva itariki ya mirongo itandatu ukwezi kwa kane mirongo cumi na gatanu bibiri na cumi na gatanu sinibaza ko sentare irumviriza uruhande icyo nibuka mu minsi yeze batubariye ni uko hari umurwi wawe wagiye gutohoza i burundi ugatanga raporo y'ibyabaye niko iragiriza cyane abari muri leta ariko kumbure ngira ngo niyo abaronsa akanya ko n'abari muri leta nabo nyine ngira barashikirije ibindi abandi bakoze nibaza rero yuko abagize ankete bo kwihoza ibindi babashyikirije muri icyo gihe nibaza ko baba bareza akarimbi aho nyine ntiraca urubanza mu nama yashinze yuko izo ankete zobandanya umwaka wose gushikiriza abantu bose bakoze icyo Burundi aho bava hose ataho begamiye kuko uwica ntaba yegamiye ibyo rero nibaza yuko hari ibindi batashikirije byiza byiza nibaza ko i burundi abafite icyo bashyikiriza bose batashoboye gushyikiriza bo gushyikiriza muri iyo ankete ikurikira ego ambasaderi edouard bizimana namwe ubwa mbere na mbere imbere y'uko mutubwira nashaka mutubwire mugire icyo muvuze ku mvu zatanzwe na leta ku ngingo iri kwirafatwa muri iki gihe
ndabanje kuramutsa mukurambere ambasaderi gamariyeri ndaramukije abariko baratumviriza bose hanyuma nifatanya kandi n'abari mu burundi twibuka umuganwa rega bikorwa gasore nkavuga nti umunsi mukuru mwiza kuko n'umunsi mukuru utwibutsa ibitari bike hanyuma ngarutse kuri ico kibazo mwabajije imvo zatanzwe na leta nibaza ko ari imvo zitomoye kuko buriya nibaza ko babyize cyane bararabye barafite igituma umukuru w'inamashuri amateka yabo ivuze ibitari bike nibaza rero ko izo mvo atawo zigaruka ko ziratomoye hanyuma igikuru nivuga yuko n'ibisanzwe kuva muri iyo shyirahamwe n'ibisanzwe cyane kuko igihugu kinyiramwo ku bushake gishobora kuvamo ku bushake inyungu nazo ziri he gusigurira abantu ko igituma kivuyemo ego me ambassadeur Edouard Bizimana inyungu nazo nizihe Burundi buvuye muri iyo sentare
mu bisanzwe muri ivyo byose ni kuraba inyungu igihugu cyari gifitsemwo nizo coba gihombye kivuyemo muri ibi bintu bijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu n'amashyirahamwe mpuzamakungu hariho ibintu bihambaye cyane ngenderwa ko icyo bita ubungane bw'ibihugu mu bijyanye n'amategeko legalite juridique des etats hanyuma hakaba ibintu byo kubahana resite mutuelle hanyuma hakaba rero n'inyungu inyungu nazo rero igihugu kigiye mu ikoraniro mpuzamateka ni ukuvuga yuko kiba gifite ibintu bikurikirana kibona kiti nzokungukamo ibi nzohomba ibi mugabo ibyo byose rero bigafatira kuri ku bwubahane hanyuma no kutavogera ukwikukira kw'icyo gihugu ibyo byose rero nibaza ko biba biri mu bituma igihugu cinjira mu ishyirahamwe cyangwa kibivamo muri icyo gihe ubu ubu turaje muraza neza si uburundi bwonyene si uburundi bwonyene bwidogera iryo shyirahamwe mpuzamakungu ibihugu byinshi byo muri afurika byagiye idogera hanyuma bidoga kubera iki kubera urabye ingene rikora mu bisanzwe ibihugu bya afurika muri iryo shyirahamwe ni bigize mirongo ine na kabiri ku ijana ni ukuvuga ibihugu mirongo itatu na bine kuri ijana na mirongo ibiri na bine hanyuma turabye nicyo bita ankete preliminaire bigaze kurondera amakuru ibihugu byo muri afurika biri biri ku rutonde ni bine kuri cumi harimo uburundi harimo nigeria harimo gabon harimo na gine hanyuma turavye aho eh, ibihugu bimaze kugiramwo ankete ni ibihugu cenda kuri cumi byose byo muri afurika Eh, murumva rero eh, ariko harimo agahaze, ariko harimo ha- agahaze.
hari n'abavuga Urabona ko eh, muri afurika ariho hakunda kuba itozwa ry'agateka kazina muntu kandi ivyo birigaragaza niho hagura ingwano ico ni gishobora kuba iciyumviro c'ukuri akanya amasegonda mirongo ibiri turafise abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ambasaderi edouard bizimana
oya oya ibyo si byo nibaza ko atari byo urabona afurika bamwe ba- bayirenganya ba- bayifata kutari ko kuko eh, n'uwo yurahira iwanyu akaraba nyene abirabure biba baricwa bazira ubusa aho iyo iyo sentare iba yariye kubikoreramo hanyuma rero ikindi umuntu yo- yovuga ni uko mbega kubera iki ibihugu bitanasinye iyo iyo iyo ntuzi iyo iyo ayo masezerano bitanayarimwo Vyoba- biba ari byo byotsa agatutu abandi ibindi bihugu kivuze ngo kindavuyemwo canke ndinjiye kubera icyo umuntu aca yibaza igituma ico kibazo ni tu- ukuvuga yuko- ico kibazo turakigaruka ko ariko nashaka mpe ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bariko barumviriza iki kiganiro turi kumwe na alfred alfred mwiriwe neza
mwiriwe muri hehe alfred
mu rwanda i kigali Eh, murafise ikibazo murafise iciyumviro mubaza abashinga ntahe twatumiye
eh, ndafite ikibazo duga ku ijambo
Eh, m- mbanje kubasuhuza mwebwe abanyamakuru b'ijwi rya amerika namwe batumirwa mwadutumira uyu munsi noneho mu gutangira ikibazo cyanjye uko mubizi murabizi ibihugu bya afurika muri iyi minsi nibyo birimo biragaragaramo indwano cyangwa se wenda guhonyanga agateka ka zina muntu noneho twagaruka ku nshingano za ruriya rukiko ni ugukurikirana abantu bose bahonyanga agateka ka zina muntu cyane cyane abakuru b'ibihugu kuko aribo baba bafite ububasha bukomeye cyane ku baturage noneho wanareba muri afurika uyu munsi abaperezida benshi bari kwitwaza eh, manda ebyiri bagashaka kuyobora manda zirenze ebyiri kandi wenda itegeko ry'inshinga ariko ribiteganya noneho bareba amakosa barimo barakora bitewe n'uko abaturage ariko baba batabishaka noneho bagashaka kuva mwa rwa rukiko noneho nkibaza nti ese nibaramuka bavuye mwa rwa rukiko ibizaba bibahaye noneho uburyo bwo gukora ibyo bishakiye akaviyerotinga droit de l'homme ugasanga uburenganzira bwa muntu burahazahariye nkongera nkavuga nti iyo dukurikije wenda ibihugu by'i burayi tukareba nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose aho rwa rukiko rwagiriye mu by'ukuri rwari ruje gukemura ibibazo bijyanye n'ihonyanga ry'agateka ka zina muntu wenda mu burayi numvisha bamwe barimo bavuga ngo rwa rukiko rwibanda ku bihugu bya afurika bigaragara ko mu by'ukuri afurika ntabwo iratera imbere kugira ngo yumve neza icyo itegeko nshinga rivuga n'icyo uburenganzira bwa muntu bivuga ahubwo bagashaka kuvuga ngo niba bigenze gutya bazadukurikirana reka twebwe duhite tuvamo noneho nkavuga ngo ni ubuhe busobanuro yaduha mu by'ukuri n'impungenge yamara abaturage b'i burundi cyangwa se n'abandi mu karere kuko ndabona babihuje ari abaperezida benshi yuzuye impungenge yamara abaturage yuko n'abamuka bavuye mwa rwa rukiko bazarinda umutekano w'abaturage Ego.
noneho ntibongere guhonyanga agateka ka zina muntu murakoze urakoze alfred reka duhe n'ijambo mozeza mozeza mwiriwe neza neza cyane murafise ikibazo murafise iciyumviro mubaza abashinga ntahe twatumiye icyumviro kubera ko na cyane cyane reka mandira muri sabo batumire nongere nkengurukiye ku bintu byiza ahubwo burundi barayifasha ahubwo yo koko rwanje mbona nyuma n'iteka bwaraye bwiyanditse ko arabwatumye kuva mujya mujya muryango ugerageze kuraba mm, kenshi na kenshi ego wabwa yuko mategeko aba yahonywa yahonyanze mugabo sinumva ko nibaza neza ko afurika ariyo yonyene yoba ihonyanga amasezerano canke agati akazina muntu wenyine tugerageza kuraba nko muri amerika nk'igihe basanga ba dufate nka nk'umwirabure ya- bamugiriye vesire icyo kintu nk'umwirabure iyo cyamucisha ati kikamuba ko nkari- nkariya muri za amerika ntabwo usanga bifatwa cyane nk'uko mbona n'icyaha kiba cyakoze urabona ngo baba bakoze nk'ibyapfiriza gukorwa mugabo ugerageza kuraba nko muri afurika iyo habaye nk'akantu gatonya konyine uca usanga icyo gihugu kiba gifatirwa ibihano cyane cyane bitagira uko bingana uba usanga akenshi na kenshi bara- barafatiwe nk'ibihano nk'abaperezida baba batwara icyo gihugu mugabo nk'umuperezida dufate nk'akarorero nko muri za amerika iyo nk'akarorero nko- nk'igihe za- nka donald trump yavuze yuko nk'umu- nk'umu- nk'abantu birabura dufate nk'abayisilamu bataza kujya muri muri amerika n'icyo kintu ntabwo gishobora gukurikiranwa cyangwa inyuma yaba y'amatora ariko iyo kintu cyabaye muri afurika niyo kiza kuba cyabaye muri afurika uwo muntu yari gukurikiranwa na cyane cyane ariko dufate nk'icyo cyabaye muri amerika ujya usanga ari ikintu kabaye nk'akabizwe n'ingoma
muzeza murakoze aha muri amerika hariho amateka avuga ko umuntu ashobora gushikiriza icyiyumviro cyiwe icyo cyiyumviro gishobora kuba kidashimwa na bose udafashe ingingo ityoza agateka kazira muntu nibaza ko amateko aha uburenganzira abantu bwo gushikiriza aho bahagaze ku bibazo bitandukanye ariko reka duhe abashingantahe ijambo reka dutangure kuri ambasaderi gamariye ndaruzaniye agira icyo avuze ku byashyikirijwe na alfred na mozeze basa n'abatavuga rumwe ku byerekeye iyo ngingo yafashwe na leta y'u Burundi ambasaderi gamariye ndaruzaniye
murakoze nababwiye yuko kumbure ibiri mu gihugu ubu nyine ntabifitiye ubumenyi bukwiye ariko sentare mpuzamakungu yashinzwe kuko hari habaye ibyaha bikomeye cyane cyane mu bihugu byari byavuye mu isenyuka ry'ibihugu by'uburusiya na urss hakaba no muri afurika hari ingwano nyinshi zitari zifise amategeko ahana ibyo byaha nicyo gituma habaye inama mpuzamakungu cpi muribuka yagikurikira tribunale kuri yugoslavie ikurikira tribunal y'u rwanda haba n'iya kera yo muri yo muri yo mu ngwano isi yose ya kabiri tribunal de nuremberg hanyuma rero amakungu murabona hari ibihugu ijana na mirongo ibiri na bibiri bishinga sentare yofasha gucira imanza abakoze ibi bikomeye ku isi kumbuye mu bihugu byabo bitashoboye kuronka ingingo zikwiye zo kubayana nicyo gituma n'ubu igihugu tugira ingorane nibyo biramba bishyika mu bihugu byose n'ibiteye imbere n'ibi bito bito si iwacu gusa ariko muri icyo gihugu ubutungane butegerezwa gukora bugashimisha abanyagihugu bukuzuriza abanyagihugu kugira ibyo byaha bihanwa igihe rero icyo gihugu kidashoboye kuzuriza neza abanyagihugu kugira itore inyinshi z'ibyo bibazo bihambaye cyane cyane iby'ubwicanyi ndengerakarenganyi ubwicanyi ndengerabutungane niho rero ushobora kwitwara wese ashobora kubyitwarira muri sepeyi none aho duherereye ubu ubutungane bw'uburundi bwarujurije abantu bose babona bitwaye bararonka inyinshi ishimishije icyo nta nyinshi ndagifitiye nibaza ko umwe wese bashobora kukishyura ariko abagize amatohoza baronse abitwara benshi bavuga ko babuze ubutungane aho mpagaze rero ni uko umubyeyi w'abarundi bose ni leta baba bashyizeho yogereza kuraba yuko yuzurije abo bantu bituye ibyo gihugu ntihagire urenganya nuko ngaha n'ahava ngaha ubu rero iyo sentare igira amatohoza nibwo bwari uburyo ku bwanje ko leta yo kwishimikiza ikuzuriza abo bantu bose itishimikije imigambwe itishimikije opozisiyo itishimikije abari muri leta uwakoze ikibi wese agahanwa agahanwa yego uwakoze ikibi cyose agahanwa niho nibaza yuko ibyo byofasha ariko mu bihugu byateye imbere naho nyine hariho akarenganyo mugabo bakaturusha inzego zuzuriza abanyagihugu nicyo gituma kumbure epeyi itajyayo cyane ikindi kibazo ibihugu bya afurika ibihugu bya afurika ikibazo bashinze nicyo mugabo ni politiki urabye abitwaye muri sentare sepeyi urabye muri santara afurika urabye muri congo urabye bugande urabye mu bindi bihugu bitari bike cote d'ivoire hitwaye abantu b'abanyafurika ni leta z'abanyafurika zahamagaye sepeyi nk'ujya guca imanza senta rero yama yuguruye uwuje ntagenda ataronsa ubutungane egome reka duhe reka turavunagura amajambo reka duhe n'ijambo ambasaderi edouard bizimana ku bibazo reka n'ibyiyumviro byashyikirijwe ibyiyumviro bisa n'ibitandukanye gatoyi ku kuntu babona iyo ngingo alfred na mozeza duga ku ijambo ambasaderi
rero murakoze cyane nagomba ndamutse abo banywanyi baturamukije alfred na moses hanyuma nagomba mvuge yuko mu bisanzwe turafite ukuntu abanyafurika na twebwe tugomba kwikengera twagomba kumva yuko abadutwara badakunda abanyagihugu ukamenya ngo abanyamahanga nibo bakunda abanyagihugu gusumba icyo kintu nibaza ko twokiva ko cyane kuko byarabonetse yuko atari byo hanyuma ikindi nubwira abantu ni uko erega iyi sentare mpuzamakungu ntawuyanka irakenewe mugabo ukuntu ikora ntibishimishije ni nacyo gituma rero abantu ibihugu bimwe bimwe byavuze biti udushimye zitubona neza ingene hakurikirana abantu bamwe bamwe hakurikirana ibihugu bimwe bimwe ahandi bakurikirana kandi hari amabi menshi nk'abakoze amabi muri muri libiya bakoze amabi muri iraki bakoze amabi muri bakorakora amabi muri siriya ubu hari uri abakorakora mugabo muri afurika baca bihutira cyane kubakurikirana si ukuvuga yuko ibibi dushyigikiye gukorwa ibibi hanyuma ni ukuvuga yuko kandi twakumva neza yuko nta gihugu na kimwe gishyigikiye ubugizi bwa nabi gishyigikiye ibyaha ni ukuraba ingene ubutungane buba butunganijwe hanyuma tukaraba n'uburyo dufise igikuru ni uko aba hari gushaka yuko abantu batunganirizwa mugabo dukurikije ubushobozi bw'igihugu icyo ari cyo cyose egomeye tubibutse ikindi nagomba nongere ko ni uko sozera
murabye muri mu ntangamarara y'iyi sentare barashimikira cyane kuri ku bwigenge bw'igihugu barashimikira cyane kuri ubwigenge bw'icyo bw'iyo sentare ni ukuvuga indepandanse hano bakavuga yuko iyo sentare ikorana n'ayandi masentare yo mu gihugu ibyo rero tubyabye neza tukaraba ingene iyi sentare mpuzamakungu iri irakora ubu harimo agahaze ni nacyo gituma rero ibihugu bimwe bimwe bivuga biti ntitunezerejwe n'ingene bakora bagashima gukuramo akarenge tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika abdul mwiriwe neza
mwiriwe neza murafise ikibazo murafise iciyumviro muri hehe
i kigali yego mu rwanda duga ku ijambo yego yego kuri icyo kintu abarundi bakoze ni ikintu cyiza cyane ahubwo gikwiye no gushyigikirwa n'ibindi bihugu byose bya afurika byagakwiye kuboneraho nabyo bigakora nk'iby'uburundi bukoze kubera ko ikigaragaza ni uko sepeyi rwaba urukiko rwashyizweho kugira ngo rukore kolonizasiyo mu bihugu bya afurika ndatanga urugero rw'ibyo bintu ku bantu bose babona amateka atarayakorera uyu munsi sarkozy wahoze ari perezida w'ubufaransa arashinjwa kuba yaragize uruhare mu bibazo biri kubera muri libiya uyu munsi ariko urwo rukiko rurahari hari icyo ruvugaho rero niyo abafaransa baba batari muri urwo rukiko rwagakwiye gusohora itangazo ryamagana ibyo bintu kuko libiya yari icya kabiri nanone perezida wa sudani al bashir uyu munsi yabaye nk'igicibwa muri afurika aho ageze hose itangazamakuru riri kuzura kubera uru rukiko mpuzamahanga sepeyi kugira ngo perezida b'iburayi na zika bakora ibintu bigasohoka bikamenyekana ariko ntacyo uru rukiko rushobora kubivugaho rero muri obserivasiyo yanjye nkabona ko buno rukiko ari kolonizasiyo ya afurika rwashyizeho kugira ngo rubereho rutera abantu ubwoba nkaba nshyigikiye kino gitekerezo cy'abarundi n'abandi banyafurika bafite suverenite yabo bagakwiye kurebera aho ngaho bagasohoka muri urwo rukiko mu by'ukuri ahubwo za leta zigashyirwa kubaka ubutabera no kubaka amashuri yigisha ubutabera ubutabera bakabuha kwigenga kugira ngo hatazajya hakomeza kubaho organizasiyo birababaje cyane kuba umuntu yaba ari umuturage w'u rwanda w'umunyarwanda usanga ngo umuholandi n'ugiye gucira umunyarwanda iteka kandi atazibera mu rwanda n'agahinda k'abanyarwanda ahubwo ugasanga ibyo ngibyo bimwe na rimwe ari byo guhishira ikibaba bakora ibibi cyangwa se bafite n'ukuntu bakorana nabo icyo kintu uburundi bwakoze ni ukwirinda kolonizasiyo ya ndireka niko ngewe mbibona murakoze abdul tubamenyeshe ko muri iki gihe turi ko turabona ko hari ingorane ku matelefone yo mu burundi asa n'ayatinjira neza ariko turabandanya kugerageza kuvugana n'abarundi kugira ngo batubwire nabo nyine icyo biyumvira ku ngingo ya leta y'uburundi ku mugambi wo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha muri iki gihe kandi turafite uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika libera mwiriwe neza Eh, vuga cyane egera i- telefone yawe uvuge cyane tukumve ego egera telefone mwiriwe ikibazo mu kanya gatoya cyane rwose
yego jewe na- na- na- nakurikiranye sinashoboye kubumva ku radiyo ariko nasomye kuri facebook ndabona ko muriko muravuga iby'ingingo n'amashingamateka yayo y'uburundi yaraye yitoye ego
hanyuma mu by'ukuri ibyo navuze nti- ntibitangaje kuko iyi leta y'ubujumbura ibyo ikora mbona umengo ni ibintu bisa n'ibyananiye amakungu bya- byanse ko abantu dushobora kubitegera ni ibintu bitumvikana ariko ikintu cyantangaje cyane ni ijambo buzuye agashinyaguro n'agatwenge kenshi nk'uko inama nshingamateka ya- yakoresheje mu mu kwishyura ujya mushingamateka yaravuze ko kumbure kubera ko eh, ivyo bintu atari vyiza ko kumbure botora ko harimo benshi batavyumva ko botora ba- ba- banditse ko batoduza intoke kugira ngo kumbure umwe ashikirize ivyiyumviro ciwe atamakenga kuko eh, ivyiyumviro vyo mu burundi ubishikirije kumbure bishobora kuguhitana
murakoze libera reka duhe ijambo rero kugira ngo abashoboye gukurikirana iradiyo cyangwa baba bishoboye kubisoma yaram- yara- yakoresheje imvugo amubwira ngo ngo ikihebe urudireke mu burundi wumva atagushikiriza icyiyumviro mu by'ukuri rero wumva kuva muri iyo sentare rero numva ari ikintu kumbure gishobora gutera ingorane ku burundi ariko nibaza ko baze baze baze ba bashobore gu- gu- gu- gusupota ingorane zizoza zi- zikurikira icyo kibazo kuko nibaza ko ibyo byose iva iva iva iva ry'uburundi muri iyo sentare nitabyara inyana izovyarishijwe nk'uko abandi bakunda kubivuga murakoze cyane urakoze libera reka duhe ijambo ambasaderi gamariye ndaruzaniye agira icyo avuze ku byiyumviro n'ubundi bisa ni- n'ibitandukanye bya abdul na libera mu kanya gato murakoze murakoze cyane rwose nagomba gushimira cyane ambasaderi eh, edouard bizimana kandi amuramutsa yagamukije kubavuga ati iyo sentare irakenewe ariko ikigoye ni ukuntu ikora ikibazo ni uko ukuntu ikora sentare zose ugiye mu ntahe urubanza rutarushima ugasaba kuvunguruza naho nyine biragenda uko simbona rero yuko twohindura ingene ikora tuvuyemo kuhindura ingene ikora tuyibwiye aho ikora nabi nico gituma turi mu muhari w'abo bantu y'ivyo bihugu ijana na mirongo ibiri na bibiri bari guterera ivyiyumviro vy'ingene ikora nabi kugira ngo igerageze guhindura ikore neza ishimishe ubutungane bwa bose nibaza yo kuvamwo tuzoca tubura aho tuvugira ivyo idakora neza ico nico nibaza ubwa kabiri eh, ibindi bihugu ibindi bihugu muri siriya n'ahandi nibyo ibyo bavuga nibyo biriho muga hariho uburyo nabo bitwara hari anketeze kuba mu burusiya kundi iheze muri mu nama eh, mu kwezi guheze mu nama ya i- eh, ya conseil des droits de l'homme i geneve hari ikibazo c'uburundi n'ikibazo ca siriya uko ndavyibuka neza eh, uburundi bwatoye contre la resolution yo muri siriya no ni ukuvuga rero mu bihugu byose turashobora kuvuga ijambo kuko turimo tutarimo ntabwo tuzoba dufite ikindi n'abako- ni ni uku- ni ibihugu eh, vy'i buraya n'ibindi nibaza yuko muri politike kugira abakuru b'ibihugu bababwira ati ntimufate abanyafurika gusa nibyo mugabo ni politike ni kwa gukora nabi rero nibaza ko bakebuye sentare ngo irabe ubutungane no handi mu makungu nibaza yuko ibibika ikabimenya ikabikora naho nyene kugira tubikurikirane wavuyemo ntubwira ijambo niho bigoye kubura ijambo rero muri ivyo hari n'aho vyotugora mu nyuma tuyikeneye kuko tubasha kugira ama- ingorane mu gihugu tugaterwa n'abandi tugatabaza iyo sentare igihe wayivuyemo ntugira ijambo ntugira aho ubaza ntugira aho witwara ico kibazo mbona nayo ivy'i burundi izabaye nk'uko nababwiye sindi mu burundi sindabizi ko hari ankete zabaye i burundi no mu makungu ndibaza yuko ubutungane bukoze neza mu gihugu n'ijoro mu makungu bakuzuriza abarundi amahoro yoza n'ingoga Ego ariko atabutungane bizotugora Eh, murakoze murakoze namwe ambasaderi Edouard Bizimana mu gihe cyo muvuze ko byashikirijwe na Abdul na Libera nk'uko twabivuze basa umwe ashigikiye avuga ko eh, iyo ngingo ya sentare iyo sentare ari nk'uburyo ibihugu bikomeye byako- byakoresheje kugira ngo bigume bikolonije Afurika na Libera avuga ko eh, mu Burundi ibihaba aragahomera bunwa iyo sentare yari ikwiye duga kwijambo
yego je nibaza ko eh, umuntu aravye ibi- ibi- ibivugwa kuri iyo sentare arashobora kwiyumvira ko eh, ishobora kuba ikoreshwa n'ibihugu bimwe bimwe kugira ngo bakinyize ibindi ibindi bihugu bito bito Eh, mu- muravye namaze kubivuga muravye ibihugu bariko barakurikirana muravye ibihugu byinshi eh, bariko bagiramwo amankete umuntu ashobora kwiyumvira ko bishobora kuba ari uko hanyuma mu bisanzwe ni- ni ni ikibazo kiraba eh, ni- ni- na- n'izindi eh, amashyirahamwe mpuzama- mpuzamakungu hariho i- ibintu byo ku byo kurenganya abandi harimo ibintu byo ku gukoresha uburyo ni- n'ige- n'igihagararo ibihugu bifise kugira ngo bikinyize abandi hanyuma ugasanga udafise eh, udaterera menshi cyangwa udafise uburyo bwinshi amera nk'urenganya muri aho hantu rero eh, si ubwa mbere bivugwa byaravuzwe muri nations unies nyene ku eh, biravugwa no mu yandi mashyirahamwe nibaza ko aho a- a- akihenze cyane baravuga ko ari presiyo ari moye de presiyo ibyo bira- biraboneka baramaze kubivuga abantu batari bake hanyuma eh, hari n'abandi bavuga ko ari meme moye de chantage sinzi ingene bivuga mu kirundi eh, uravye nk'ubu nk'ubufaransa bubwiye ko ah, ah, abarusiya bazobatwara ku musentare mpuzamakungu mwarumvise ingene abarusiya babishuye ni kubera bari babonye hari ibintu badahurije ko bagaca ba- bazana ico kintu ci- co gutera ubwoba nibaza yuko eh, hariho ico kintu cyo gukoresha iyo sentare nabi nabi mu bisanzwe nk'uko nabivuze irakenewe abantu bose eh, turakeneye ubutungane mugabo nk'uko nabivuze ni ukuraba ingene ubwo butungane bukorwa si ukuvuga ngo ugiye mu rubanza ugatsindwa cyangwa ugatsinda oya uraraba n'ingene urwo rubanza rwa- rwa- rwa- rwatunganijwe ukaraba yuko ababikoze batahengamye hanyuma ubu ubonye ugashimye ukunguruza Eh, hanyuma uwo yavuze nawe ngo iby'abarundi biragoye rumva abarundi n'abarundi nyene kandi nibaza ko yokwishima kuba kuba- kuba ari umurundi kuko eh, burundi n'igihugu cacu eh, dukwiye kubwi- kubwiharanira tukakifasha kugira cogorore mubo ivyo vyose kirimwo tuda- tudarondeye kugitembagaza Eh, nibaza yuko rero eh, ibisigaye navyo nibaza ko eh, ico cemezo co ku- kuyivamo igihugu caraye gifashe nta nta ngorane n'imwe giteye kuko eh, binjiyemo ba- ku bushake umuntu avamwo ku bushake kandi amategeko arabi arabitunganya arabitegekanya kuri eh, ku ngingo ya miro- y'ijana na mirongo ibiri n'indwi barabivuga neza ko igihugu gishobora kuvamwo eh, kandi ki- bigatunganya neza igategekanya ingene biba byamaze gutangurwa bibandanya bikorwa murakoze ambasaderi edouard eh, turaban- turabandanya kubona ingorane ingorane z'amatelefone mu burundi gushika ubu turafise abantu benshi batwandikiye ariko ba- tudashobora kubashikira kubera telefone ziriko zimeze nabi zitariko zirinjira Eh, turi- eh, kome wewe yanditse nawe nyene agira ati ko- yitwa kome ndayizeye banyarucari turahumiwe aha ni bonjour kwa shialcor mube murasanura amasene cnt yahoze yakirirwa mwo yakirwamwo abarwaye iyo ndwara GVC eh, mu gatumba barayibuka ACF ACF ibubanza ngozi ruyigi ni muyibu ntimuyibuka hanyuma mugisha wiwe agira ati mbanje kubaha mwiriwe jewe kubwanje nimba leta yafashe iyo ngingo kugira ikingire igihugu n'abanyagihugu ni vyiza ariko mfise amakenga ayo niyo nza gushikiriza nimwa nyizera mukampa akanya kuri telefone nk'uko twabibabwiye rero telefone zisa n'iziriko ziragorana hanyuma ah, disimasi we wagira ati mwadutegura ikiganiro kiduhimbara mumpaye akanya nogira icyo nshikirije kuri iyo ngingo y'uburundi yo kuva muri iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha twagize ingorane rero za telefone mu Burundi ubu zisa- ni- zitariko zirinjira neza ariko reka tura- muri aka kanya turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Silvestre Silvestre mwiriwe neza
mwiriwe nyakubahwa mwiriwe murafise ikibazo murafise icyiyumviro Eh, ndakumva Eh, urakoze cyane icyumviro cyanjye muri, muri hehe Silvestre
ndi mu buganda i kampala yego duga kwijambo
iryo jambo ry'iyo sentare rero jewe icyo ndarivuga ko ndi inararibonye y'uburundi yego
icyo ndarivuga ko iyo iyo sentare byabaye mu burundi ni byinshi n'agahomerabunwa baragandaguye umu- umukuru w'igihugu ndadaye marikiyoro baragandagura gwa gasore umuganwa eh, w'iwacu nanjye ndi umuganwa mvuka mu baganwa iyo sentare kugera ubu abo bantu bagandaguwe nta kintu na kimwe irabivuga ko ngo ivuge ati abo bantu babagandaguye ni bande none ubu niho igeze kugira ngo i- i- i- i- iham- i- i- ivuge- ibyo ivuga kandi ibiriko biraba ari byinshi byabaye byinshi ariko iby'ubu nibyo igomba kugera ko ni hehe ku bya kera byarababaje abantu rwose nanjye narababaye ab'iwacu barabagandaguye ntuze ndi umu- umu- umukuru w'igihugu eh, yatowe n'abanyagihugu baramwica ntuze ndi- ndayizeye karori arapfa ariko kugera n'ubu bamwicara upfunamwe nuko nimba yiwe ntitwabonye iyo iri kwitarabivuga n'iryo jambo nariko ndavuga nyakubahwa urakoze kunyakira tuze tuganire byinshi ndafise byinshi novuga urakoze Silvestre tuzogutera kamo hanyuma nashaka gusaba abashinga turi kumwe bagira icyo bavuze ku cyiyumviro mushikirije iyo sentare yoba ihitamwo imanza ikurikirana ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye
Eh, murakoze sentare nibaza yuko idahitana maze kuri ikurikirana irabisabwa Eh, eh, ku byerekeye ijambo umushintahe ambasaderi bizimana yaje kuvuga uburundi ni ubwacu ubwo burundi rero nitwe tuzobugumiza uko buri n'aho abandi bodufasha gute ntitu- ntitwihebure ni gukora kugira ubutungane buze mu gihugu kugira amahoro arame tuyakorera agaruke abarundi rero ntitwokwihebura azogaruka abusorima ndagenda mushimiye cyane ko yaramuki- ko yasubiye kwibutsa ko uburundi ari igihugu cacu atawundi tukijeje umushinga ntahe eh, yavuze mu kanya i burundi asa n'uwihebuye avuga kwashira urukoro N- no no muhanura kwigumya no kugira umutima ukomeye kuko n'umuntu arabyara umwana akagwara akazingama hama agakora agakira uburundi rero nabwo nitwo kwihebura haba na gatoyi nibaza yuko amahoro azoboneka ubutungane buzokora mu gihugu canke n'uvuye hanze mugabo uburundi ni ubwacu ntidushobora kuvuga atari ubwacu uyu mushintahe avugiye i- i bugande ndagira ndamwibutse yuko kumbure eh, atamenye ko burundi bwinjiye neza muri cpi mu bihumbi bibiri n'amaja- mu bihumbi bibiri na kane hari hahejeje gukorwa leta yifata kibanza n'imiryango igwana yose yagarutse ko mubyibuka sinibaza yuko hari urubanza ruri rwa gasore canke ndadaye rwagiye muri cpi uwo rushinga tizomubwira ingene ibigenza mugabo naza taruriyo siyo don- siyo rero yabigize se kandi ishobora kuja kurubona ko atawarushinze ariko sentare pepe yakiriye uburundi mu bihumbi bibiri na kane ni ivyo nagomba kwishura kuri ivyo bibazo ariko nkashimikira ku ijambo avuze ambasaderi bizimana ko uburundi ari igihugu cacu c'abarundi ni ugukora kugira ngo abarundi aho ku- kwangara mu mahanga basubire i burundi aho guteza imbere ibihugu by'ahandi bateza imbere uburundi bakorana n'abandi bandi bari hanze mugabo ntitwokwiyugarana ngo uburundi bube bire bange bwonyene mu bige- mu byi- mu nkaya mu- mu- mu makungu tuzoyakenera mu bitari bike naho dushavuye kumbure muri leta umuvyeyi umuvyeyi leta ateza kuraba ico tuzokurayo n'uko ejo tutokenera izo nzego tuhava dutera akagere kuko twashavuye ishavu ntirihanura ishavu murakoze ntirihanura ijambo uvuga murakoze murakoze ambasaderi reka duhe n'ijambo ambasaderi Edouard eh, Bizimana nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na Silvestre duga kwijambo
yego murakoze cyane Eh, nashaka nanjye nsubire kuri icyo cyiyumviro cy'uko abantu batokwihebura uwo muntu yavuze ari eh, bujumbura avuga yuko agiye kumererwa nabi eh, kwa no dutera nibaza ko a- atokwihebura kuko sinibaza ko iyo sentara niyo bahora imurihira rasiyo cyangwa yamurihira inzu hanyuma ni ukuri igihugu cyacu dukwiye kubishyira ku mutima kuko eh, turaba ingene abantu birirwa barahunga harabi abaza bi- abaza iburaya ukaraba ingene baf- baf- bafatwa mukaraba ingene ibihugu byacu byiyugarana biku- bikazitira hanyuma bitwa ko bashitse naho baka- bakabaho nk'ibi- nk'intungwa ni ukuri eh, burya kubura igihugu cawe si ikintu ciza si ikizu ciza nico gituma dukwiye kugi- kugihagararira tukagira ibishoboka byose kugira ngo abarundi twese eh, tu- twumve ko turi eh, mu gihugu ki- dukunda kandi kidukunda hanyuma ibindi nabyo ingorane zama zabayeho eh, hari ugushaka nibaza ko byose bizokunda gusenyera ku mugozi umwe nta gihugu na kimwe kitarimo ibibazo ibibazo birahari mugabo igikuru ni ingene eh, izo nyishu eh, batorera i- inyishu ivyo bibazo egome Eh, ego Eh, murakoze reka tubasomereye ubutumwa bw'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika eh, bariko barashikiriza eh, barikorerama landry yagize ati uramvye azobona vyinshi n'ibindi biracaza mu burundi nta mateko agikenewe kubera nta muntu yiburanya ngo bishoboke niyo mpamvu ata mateko mvamakungu bagikeneye kubera amabi amaze gukorwa ararenze kuri ivyo rero nidutekereze hazogeraho inabi izotsinda ikibi imana izigame igihugu cacu c'uburundi murakoze hanyuma uh, umushingantahe ngenze buhoro nawe ngenze buhoro etienne agira ati ikintu cyose umaze kubona ko atakamaro karimwo urakivamwo je nibaza ko uburundi butihenze namba bashinga ntaye turi kumwe muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uko eh, abarundi bose bobona ko uburundi ari ubwabo bagasaba ko haba ubutungane eka bose bakumva ko igihugu cyabibarutse aricyo gihugu bose baterezwa gukora ibishobotse byose kugira ngo bagiteze imbere eka bubahane no kubahana ntihagire umuntu abandanya ah, arota kugirira inabi abandi nashaka kuri icyo kibazo nyine ambasaderi gamariyeri ndaruzaniye hariho abarundi benshi bavuga byinshi ba- eka baterana imirabwe ugasanga begekana ko amakosa eh, kenshi ugasanga haravamwo n'ibinyoma ikintu ijambo mwotanga- mwohanura nirihe kugira ngo icyo cyiyumviro mugishimikire ko cy'uko abarundi babona ko uburundi bwabo bateza kubwubaka bose ari bamwe eka ata bwoko bukumiriwe ata ntara ikumiriwe
Eh, murakoze nibaza yuko mu kirundi mu rugo rumwe ababyeyi baraterana imiragwe mu ijoro bagaterana imiragwe bukeye mugabo amara kubaza intahe icyo nohanura jewe nibaza ko intahe mu gihugu itera gusubizwa agateka intahe yo kumugina hari abashintahe bahaba bakuzuriza abantu bose kugira ngo ishabu barimo ntiritume bakora ibyaha nk'ibyo tubona biriko biraba ubutungane ikintu gihambaye umubyeyi wa ariho w'ubu w'ico gihugu ni leta irongoye igihugu niwo muvyeyi dutuma kutwuzuriza nibaza ubwa mbere ingene intahe yuzuriza abarundi intahe rero n'ubutungane kuva ku mugina ku mutumba ushika kuri ku ntahe kure kera abarundi baraburana gushika ibwami udushika muri kuru supreme ni ukuvuga ko uta- utemeye urubanza ku mugina ashima abagabo akuguza urubanza akagenda muri komine akagenda muri sentare ya ya province akagenda muri sentare y'igihugu iyo atsinzwe aho hose aremera ntidarushijwe mugabo ingimba ntiyuzuriza nahanaguma hanura abarundi yuko tudashobora kwihanira ivyo rero ni leta ibitungera ikabuza abarundi kwihanira uburyo mwumva bivugwa cane ubu i burundi benshi barihanira kwihanira rero niko kubura ubutungane ivyo niyo jambo nagomba gushikiriza n'ayahandi uri imbere y'intahe arakira aratsinda canke agatsindwa intahe iruzuriza ntiyica nico gituma rero leta ikwiye gusubiza iteka intahe ubutungane bakora bwuzuriza abantu umuntu ntabura aho yitwara gushika aho yicira urubanza nico nohanura jewe i burundi kandi baza kubishoboka ari abasingantahe bariho amategeko yo kuwuzuriza yo ku- yo kubukoresha ubutungane ariho canke yononosorwa mugabo tuzizigire intaha izogarukana amahoro mu gihugu E, murakoze edward ambasaderi edward bizimana ubutungane ni ikintu gihambaye cyane rwose ubutungane eka bwarabuze mu burundi hariho abantu benshi bavuga ko biciwe ababo ariko gushika ubu akaba ata abantu barakwitwa intare mu gahanga ibyo byarashitse mu ntara zose mu bwoko bwose ikintu cyokorwa kugira ngo haboneke ubutungane bwizewe na bose ni iki
yego murakoze cyane eh, kuko mwabivuze ubutungane ni ikintu gikomeye cyane n'ibi bihugu tubona biteye imbere ni ukubera byashyize ingufu nyinshi mu butungane kugira ngo eh, itegeko rize imbere ntihagire umuntu aza hejuru y'itegeko ibyo rero byarafashije mu bindi bihugu ah, ni- n'iwacu no mu bihugu byo- byo muri afurika hamwe twofata iyo ngendo byodufasha byofasha abanyagihugu Eh, hanyuma ikindi navuga ni uko Eh, ni ukuri eh, naje nshizaho umushingantahe gamariye yarashize intahe eh, zirakwiye ku- kugarukirwa mu burundi hanyuma abantu bose bakizera bakizera ubwo butungane Ah, abakoze amabi bakayahanirwa hanyuma abarenganijwe baka eh, bagasubirizwa mu bakagarukirwa ntiba- ntibagume barenganywa hanyuma eh, abantu bose rero baka- bakavuga bati ba- bakaja ku murongo wo ko basubiza agateka igihugu kuko harimo ibintu byinshi eh, y'ubu- byo kurenganya byabaye hanyuma ibyo bibaye bikaba kugeza n'ubu atacabuzwe ko eh, biratuma eh, n'abantu bi- bihebura mwumvise nk'uwo mushinga ntayo yavugiye i kampala ko yihebuye ariko nibaza yuko abarundi twobishiramo gushaka tukabona yuko eh, umurundi azobaho neza mu gihugu c'amategeko hanyuma eh, akabikora agakora yisunze iyo ntumbero nta- ntagire byo kurementaniriza umuntu ntabizi no kwihanira hanyuma ubutungane yituye ubutungane akarindira murabona ibi- ubutungane igihugu turimwo eh, kirafite ingorane zitari nkeyi byaba ku bijanye n'ubu n'ubutunzi canke eh, mu bijanye n'abacamanza canke ubundi buryo byose bijana hanyuma ico gihe u- u- buba buriko burakora akazi kabwo abantu baka- ba- bakarindira bakarindira aho intara izoshira hanyuma nti- ntibace bihuta kwihamira canke eh, eh, kuza kurondera abandi babatunganiriza kuko n'ibisentare twari ko turavuga mu bisanzwe itegerezwa gukorana n'ama- n'ayandi masentare yo mu bihugu igiye gufata ibyo eh, yikorera yonyene ni turiko turabona ibirikio irarenga karindwi irarenga amategeko yayo Eh, ni kuri je novuga nti abarundi ntitwihebure ahubwo biduhe inguvu kugira ngo dukore turanye n'abandi bakoze kugira batera imbere hama natwe tuzotera imbere nabo murakoze murakoze ambasaderi edward bizimana turacaronka ubutumwa bw'abatwandikira hari gilbert hagidiyego hakizimana akaba agira ati ingingo nziza cyane yara- eh, yanatevye yanaje itevye mbega abatumye ivya vyo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu biba kwitaba kutarabakorako nawe turagutumiye ushike i burundi wibonere ivyo uvuga ko atari vyo na gato ababivuga ni bansumirinda libera tanga nawe ati jewe ntivyantangaje kuko ivyo leta biteye akoba ariko icambabaje cane ni agashinyaguro n'iterabwoba umukuru w'inama nshingamateka yakoresheje yishura waravuze ko bidakwiye ndi mu burundi murampamagara ndi mu rwanda mu buhungiro murampamagara ariko nk'uko twabibonye telefone nibaza ko zitariko zirakora neza uwo mu rwanda we nibaza ko umuntu ashobora kumushikira gatoyi hanyuma rachel bigirimana nawe ati iyo ngingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu itavyaye inyana izovyara ishuri hariho umushigantahe yigeze gushikiriza inyishu nk'iyo Eh, bashigantahe turi kumwe ngaha ah, muri inararibonye cane rwose mu vyerekeye imigenderanire hagati y'uburundi n'ibindi bihugu nashaka mugira ico mubuze tugarutse kuri ya raporo y'aba bahinga batatu ari nayo yatumye haba n'indi nama y'akanama k'ishirahamwe mpuzamakungu kajejwe amahoro n'umutekano kasavye ko hoba eh, umurwi hogenwa umurwi uja gutoza mu burundi eh, ivyaha eka n'icyozwa ry'agatekaziyamuntu uyu murwi rero aho w'abantu batatu b'abahinga bigengaho usohoreye raporo twarabonye ko hari impande zibiri eh, uruhande rumwe rwemeza ko aga- ivyari muri iyo raporo ari vyo koko n'urundi ruhande rwavuze ko abo bantu bagize raporo y'ibinyoma bakaba bavuze ko batanabajije na bose nashaka mugire ico muvuze kuri iyo raporo nibaza ko namwebwe mushobora kuba mwarayisomye dutangure kuri ambasaderi Gamaliel Ndaruzani
Eh, murakoze I- iyo raporo si iya mbere i burundi harabaye n'iyindi ya onu mu bihumbi bibiri na gatatu nayo nyine kumbuye itaronse inkurikizi ikwiye nk'uko umushana yaje kubivuga ariko sinibaza ko ari sentare cpi itabigize n'ubutungane bw'i burundi ni ukuntu nyine twakoze n'amakosa dufisemo raporo ya onu rero iciyeho aho mpagaze sinagomba kuyicira urubanza iriho yarashyikirijwe ikisaba yuko ibyo yashyikirije ngo bitohoza neza ntihagire umuntu arenganywa ejo mu ntara kuko twabuze ukwihanira ubu naho hari abantu bareze abandi iyo iyo raporo ntivuga yuko ari banyakibi ivuga ko babareze ku kibi utabaha uburyo bwo kwiregura rero canke y'ukuburana bakiyeza bakavuga ko atari bo babikoze utuma bajya babitwariye ishavu riguma riduga nibaza yuko ari ntahe yonyene yofasha ko iryo jambo rigabanuka hama n'uwo muntu nawe yagira ico caha ntibakindaho akara umwanya wo kwiregura ejo niba atatu yakoze abana biwe ntabarage umwiteko turakeneye ubutungane muri zose iyo raporo yawe ni niyo canke siyo ni ntahe nshobora kuyivuga yonyene hari ico itashikirije barundi mushobora kwitwara mugomba kwitwara mutegeza kuronka uburyo bushikiriza ibindi birego nibaba biriho kugira umwe wese yumve ko yatunganirijwe ntitora iyo raporo gusa usanga hari izo itashikirije nabyo ntaherutse i burundi nibaza yuko abarundi nabo botegura iyo raporo bakayishyikiriza hamwe nayo kugira ngo abantu bamenye ukuri hahana uwacumuye gusa ntibahane uwo biketse iyo raporo rero icyo gituma isaba yuko boyirabira ibyo yabonye ko itihenze bakaraba uwakoze ike bakaba ari bahanwa niyo hari ijambo rihambaye n'ahandi kugira ngo irabesha ntibesha sindabizi intahe izo bivuga leta abantu muri leta bavuze ngo hari izitavuze nibaza ko byiza abo bantu barenganijwe bitatse muri raporo bo kwitura abo bandi bazoza bagashikiriza nabo uwo bagiriza ibyo kugira acibwe urubanza egome egome yamba murakoze cyane murakoze ambasaderi Edouard Bizimana namwe mugira ico muvuze kuri iyo raporo na twavuze ko yavuzwe eh, kubiri ah, bayishigikiye eka n'abayiyamiriza duga kwijambo
rero murakoze cyane hanyuma nagomba ngira bariko baratwumviriza yuko eh, ambasaderi gamariyeri agize neza kuvuga iyo raporo ya mirongo icenda na gatatu ya nations unies iyo raporo ya mirongo icenda na gatatu i- isa cane n'iyi raporo aba ba egisiteri ba gwadorome bagize kuko uravye eh, iyo raporo igihe bayikora nabo nyine baranditse yuko batashoboye ku- gutembera provensi z'uburundi zari zihari umenga batembereye igitega muramvya kayanza provensi zarenze zine kuri provensi zari zihari mugabo nticyababujije yuko baca ba- bagira eh, raporo bakavuga ibyo bavuga eh, u- narayisomye ntaho ifatiye eh, urumva ije isa n'iyindi baje bakora biratangaje rero ko ingene baza basohora amaraporo nkayo hanyuma ikintu gikuru ni uko uko ambasaderi abivuze ngo raporo i- ibihari birahari ngo oya gikuru ni- ni ni inkurikizi zayo ni inkurikizi zayo kuri ku gashusho k'uburundi kuri imaje y'igihugu izi raporo ziba zimeze gutya a, ziracafuza abantu ziracafuza igihugu kubera eh, ziba zishaka gu- gushimisha eh, bamwe bamwe kugira ngo ku ku mvo zitandukanye Eh, ngarutse kuri iyi raporo ya ya ba egisiteri ba nations unies ni ukuri ni ni Murafise- raporo mufise amasegonda mirongo ibiri iteye agahinda munyarutse
Eh, kuko uravye ivyo bavuze eh, n'ivyo batavuze uca ubona yuko umengo bari bagiye ari raporo bagiye bafise mu kwaha ambasaderi Edouard Bizimana ndagushimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye ndabashimiye cyane gose namwe ku kanya mwatoye kugira ngo tu- tuganire turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika bashoboye ku du- twashoboye guhamagara eh, telefone zatugoye gatoya ariko nibaza ko ivyiyumviro bashikirije turabise ngaha tuzoza turabisoma buhoro buhoro turashimiye na engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Fatu arimasi karara yadufashe kwegeranya ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese